turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo hijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diane nininahazwe mu burundi abagore bacuruza impuzu za caguwa mu ntara ya makamba bamaze hafi ukwezi bataronka amabaro y'impuzu yo gucuruza amabaro n'izibonetse ziboneka ku ruzimbo rurenze hariho n'abo usanga bariko barazidugiriza mu madepo wayiguze mu gatondo zishitse ugasanga uwundi ku mugoroba ntaziguze ryabe ryari aba ni bamwe mu bagore badandariza impuzu za caguwa mu isoko ya nyaburumba iri imakamba murya nino kw'isi uganda nayo yemeje ko yinjiranywe n'indwa indwara y'ibihere vy'inkende twabateguriye aha muri amerika donald trump yahoze ari president yemeza ko yiteguriye gukorana ikiganiro mpaka na kamala harris bazohiganwa mu matora idonido ni mukanya isasi nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu tuyahere ku vy'umutekano wa afurika igitero intagondwa za al shabab zaraye zigavye mu icungararo y'ahantu hegereye ibahari hari umusenyi abantu baja kwinezerereza ko imugadishu ku murwa mukuru wa somaliya cahitanye abarenga mirongo itatu gikomeretsa mirongo itandatu na batatu uh, major abdifata aden hassan avugira igipolisi ca somaliya yatanze ano makuru avuga ko ico gitero cabanjirijwe n'urubombe rwaturikijwe mu masaha ine z'ijoro ico gihe hari abanyagihugu bari bakiri ku musenyi kwiryohera zimwe muri videwo zashizwe ahabona n'ibimenyeshamakuru bikorera muri somaliya zerekana abanyagihugu benshi baryamye hasi ku mucanga bamwe bamaze gucikana abandi nabo bakomeretse kandi cane inyuma yo guturitsa bombe aba al-shabab batatu bambaye ibirwanisho vyinshi bace binjira muri imwe mu nzu y'uburiro yegereye umucanga barayikikuza polisi ikavuga ko yahavuye yica abo ba al-shabab batatu wa kane mu bo bari kumwe yiyishe yiturikije ko ibisasu ibikorwa vyo gutabara abari bakiri bazima no kubohoza inzu y'uburiro abarwanyi bari bigaruriye vyamaze amasaha ane nk'uko polisi bandanya kubivuga mu cegeranyo cayo ikibanza igitero cabereyemwo ubu kirakingiwe cane abarwanyi ba al-shabab mwomenya ko bakunze kugaba ibitero kuri iyo plage yitwa lido baraye bateye iyo plage iri muri kimwe mu bibanza imiryango muri somaliya ikunze gusohokeramwo hakunzwe cane kandi n'abakiri bato baja kuruhukirayo hamwe n'abanyagihugu ba somaliya baba hanze bajayo tukiri ku mugabane wa afurika uganda yemeje ko yinjiranywe n'ikiza c'ibiharavya vy'inkende ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu buvuga ko abanduye bamaze kumenyekana ari babiri abanduye bose nabo mu karere ka kasese kegeranye n'umupaka uganda ihana na repubulika demokarasi ya kongo bava mu bisagara bibiri bitandukanye ariko vyegeranye vy'ako karere umwe ni uwo mu gisagara citwa mpondwe uwundi nawe ni uwo mu citwa buela ubushikiranganji bwitaho amagara y'abantu muri uganda bukavuga ko abanduye bose bayivanye muri kongo abandi icenda bahuye n'abanduye bace bashirwa mu kato aho bariko barakurikiranwa n'abaganga mu karere ka afurika y'ubuseruko ibihugu bimaze kwemeza ko vyatewe n'ikiza c'ibihara vy'inkende ni uburundi u rwanda kongo na kenya kongo niyo ivugwamwo benshi banduye kuva mu kwindwi hamaze gukekwa ko ico kiza n'ibihumbi cumi na kimwe muri abo abagera ku majana na mirongo itanu carabehitanye umuryango ubumwe bwa afurika ejo kuwa gatanu watangaje ko wemeje vyihuta imiliyoni cumi n'ibihumbi amajana ane mu madolari ya amerika vyo guhangana n'iki kiza n'amafaranga yavuye mu kigega cari kigenewe kurwanya covid ya cumi n'icenda ingwara y'ibihara vy'inkende muri afurika yibonekeje ubwa mbere mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi ikaba yatanguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ijwi rya amerika amakuru yacu tuyabandaniriza muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump yahoze ari president akaba n'umukandida wa republikani mu matora yimirije arifuza guhurira mu kiganiro kamarampaka na kamala harris azoba ahagarariye abademokrate mu matora yo mu kwezi kwa cumi na rimwe ubutumwa trump yacishije ku rubuga rwa truth social yitangurije buvuga ko trump yamaze kumvikana na televiziyo nyaamerika fox news ko ico kiganiro coba igenekerezo rya kane ukwezi kw'icenda ntiyigeze atomora ko mukeba wiwe kamala harris yemeye bizoba muri ico kiganiro kamala asanzwe ari vice perezida wa amerika nawe nyene ntaco arabivugako ubutumwa bwa trump busohotse inyuma y'amasaha make umugambwe w'abademokrate wemeje ku mugaragaro kamala harris nka kandida wawe mu matora yo mu kwa cumi na rimwe kuwa mbere niho bitegekanijwe ko kamala yemera ku mugaragaro higenwa ryiwe nka kandida w'abademokrate umugambwe w'abademokrate wahisemo madamu kamala nka kandida wawo inyuma y'uko joe biden ahevye kuzohiganira amatora ya perezida ku ruhande rw'abademokrate perezida joe biden yavanye akarenge mu vyo guhiganira manda ya kabiri nyuma y'ikiganiro mpaka yakoranye na trump benshi bakamwagiriza ko yagikoze nabi biboneka ko atagishoboye gutwara kubera utuguvuduke tw'ubusaza ikiganiro ca kabiri hagati y'umukandida w'abademokrate n'uw'abarepublikane cari ku bigenekerezo rya cumi ukwezi kw'icenda kikabera kuri televiziyo abc ya amerika ariko donald trump ahitamwo kutakijamwo avuga ko atokorana ikiganiro na kamala kandi umugambwe wiwe utaramwemeza ku mugaragaro nk'umukandida wawo mu matora donald trump akaba yavuze ko ikiganiro ciwe na kamala kikaramuka kibaye kizobera muri leta ya pennsylvania kandi kizoberaho ababishaka bashobora kuza kukira kuraba imbona nkubone ano makuru yose muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu burundi abagore bacuruza impuzu za caguwa mu isoko rya nyaburumba imakamba bamaze hafi ukwezi bataronka amabaro y'impuzu yo gucuruza niyo izo mpuzu zibonetse ziba ari nke kandi zizimvye inkuru y'ijwi rya amerika iciye ku bakuzi bayo mu burundi mwisomerwa na tiyahive ndayishimiye ikigari mu rwanda mu isoko ya nyaburumba ahasanzwe hadandarizwa impuzu z'igishweka ku minsi ya mbere iya gatatu n'iya gatanu wasanga igice kigurishirizwamwo impuzu z'igishweka hari umunigano w'abantu baba bariko baracagura impuzu bakimena amabaro kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa munani ibintu ntibikimeze neza nta baro nshasha bariko baramena kandi nta n'abantu bariko baraniganira impuzu izihari usanga zimaze indwi imwe canke zibiri bigatuma zidahurumbirwa kuko haba hasigaye mbi umukunzi w'ijwi rya amerika yasanze merine nishobora umwe mu bakenyezi badandaza igishweka aho akorera ngaho kuri iryo soko igishweka ntikiboneka mabaro ntaboneka sinzi sinzi ntitubibona ibyo turimo umugenzi we adandaza impuzu nk'izo nawe nyene abibona uko amabaro iki gihe amabaro ntaboneka amabaro n'izibonetse ziboneka ku ruzimbo rurenze abo badandaza nta n'icizere bafise ko bazosubira kuronka amabaro bamena kugira ubuzima busubire kubandanya uko bwaho bahora emerine nishobora nta cyizere baduha kweri kuko nk'ubu turamaze nk'ikiringo c'indwi tubaza muri kino gihe ibaro z'impuzu ziguma ziduga igiciro mu kwezi kumwe gusa ibaro yahora igugwa amafaranga ibihumbi amajana atatu na mirongo irindwi ubigeze ku mafaranga ibihumbi amajana atanu na cumi na bitanu by'amarundi claudine niyo nizigiye yemeza ko ibaro yahora arangura ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu ubigeze ku miliyoni kimwe n'abandi niyo nizigiye yibaza byinshi byinshi hariho n'abo usanga bariko barazidugiriza mu madepo wayiguze mu gatondo zishitse ugasanga uwundi ku mugoroba ntaziguze ryabeye iryarindi muri iki gihe mu mabaro barikikamukiza cane impuzu yahora igugwa ibihumbi bibiri ubigeze ku mafaranga ibihumbi bine canke ibihumbi bitanu vy'amarundi kabura na dine twahuriye muri iyo soko ya nyaburumba ariko arondera impuzu z'igishweka asanzwe akunda turamubaza tuti ibiciro vy'impuzu z'igishweka ubibona gute inyishu yiwe ntitanga bitangaje reka reka reka reka nakumiza impuzu zo muri baro ubu zirazimvye cane kera impuzu yo muri baro niyo wasanga ari impuzu ya mbere ikomeye mu bubiko bubiri bw'amabaro y'impuzu buri ku mugwa mukuru wa makamba wasanga amabaro y'impuzu yuzuye ububiko muri kino gihe usanga hari ica gatatu c'izahahora abagurisha ayo mabaro ntibashimye kugira ico badushikirije kuri iryo duga ry'ibiciro kuko bari abakozi ariko baremeza ko ibaro z'impuzu zitagisohoka neza kare baradandaza izishika kuri mirongo umunani ku ndwi ariko ubu ntibarenze icumi ariko abadandaza impuzu bo babwirwa nabo barangura ko izo baro ko biva ku iduga ry'amafaranga mvamakungu uko kuzimba rero kw'izo mpuzu zigishweka bituma n'uwuziranguye zitamuvako vuba abaguzi ntibaba bakiba benshi nk'uko niyo nizigiye claudine byamushikiye yabwiye umukunzi w'ijwi rya amerika ko kuri uyu wa gatanu amaze guhomba inshuro zibiri yikurikiranya amafaranga agera ku ku bihumbi amajana ane imaze guhomba inshuro kabiri bwa mbere na- nahombye desase nkani iyi iyi nayo iheruka nahombye ijana n'itanu je hanza niranze nukuri kwa twiki wanje inkurikizi z'ubwo ruhombo ni ukudashobora kubeshaho umuryango kandi mu gihe ababyeyi bariko barategura umwaka w'ishure mushasha ntibizoborohera kuko batabona iyo bazokura amakaye n'amafaranga y'ishure basaba leta ko yokorora ibiciro baba abadandaza igishweka baba bakigura barasaba leta ko yofasha ibiciro ntibibandanye biduga muri leta naho bama bamenyesheje ko umuti w'iduga ry'ibiciro ari ukugwiza umwimbu hakaboneka ibishogwa mu mahanga kugira ngo amafaranga mvamakungu aboneke ari menshi uyu ni arendi kumana ajejwe igisata kijejwe imigambi y'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu ni igihe hari hakoranye abagenywe n'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa politike igitega ku wa munani z'ukwezi kwa gatandatu ibyo twigaga kubirwanya ni ukuduza umwimbu cyane cyane si- si banki y'isi yose si efemi izozana amadolari idolari rizozanwa icya mbere no kuduza umwimbu w'iwacu hama turonke ibyo du- dufungura turonke ibyo dushobora ya kawa yacu turiko tumaze iminsi twiruka inyuma igurishwa ku giciro cyiza amahera aze icyayi uko nyine mu gihe idolari rivunjwa hafi ibihumbi ndwi by'amafaranga y'amarundi kuri aya masoko yo mu ibanga mu ibanki nkuru naho rikaba ryababa amafaranga ibihumbi bitatu by'amarundi arendi kumana yaragirije kandi abadandaza bahabwa amafaranga mvamakungu kugira ngo baje kurangura hanze yasiguye ko bamwe baca bayatwara kuri ayo masoko kuvunja kugira ngo baronke inyungu nini kandi batarushe bagaca bareka kuja kuzana ibidandazwa hanze kuko biteba kandi bunguka make ugereranije n'ayo bunguka bavunjishije kuri ayo masoko yo mu kinyegero ijwi rya amerika amakuru tuyabandanirize mu rwanda havuga umunyarwandakazi yitwa mushimiyimana lydia aheruka gutorwa mu bagiye kugira inama nshingamateka y'ico gihugu nshasha akaba ahamagarira abapfasoni n'abakobwa kwitinyuka mugenzi wacu asumta kaboyi yavuganye na madamu mushimiyimana yahora ari umwarimu akaba aba mu murenge wa mukarenge mu karere ka kayonza mu burasirazuba bw'u rwanda ijwi rya amerika ryasuye mushimiye imana ari diwe mu rugo aho atuye uyu mugore w'imyaka mirongo ine n'itandatu arubatse afite umugabo n'abana batandatu nk'uko yabibwiye ijwi rya amerika ngeze iwe mu rugo nasanze umugabo we yagiye mu mirimo gusa yari kumwe n'abana be harimo abiga bari mu biruhuko n'abakiri bato mbere yo gufata icyemezo cyo kwiyamamaza kuba umudepite yari asanzwe ari umwarimu mu mashuri yisumbuye mu karere ka rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda umwuga yakoze imyaka isaga makumyabiri yari asanzwe ari umuyobozi ushinzwe imyitwarire gushakisha kumenya iwe mu rugo ntibyangoye kuko kuva mu mujyi wa kayonza ugera iwe hari ibirometero bitatu ariko uwo nabajije wese ntimundangire umugore watowe ugiye kuba depite yahitaga kurangira bivuze ko yari yamaze kumenywa n'abatari bake twamugezeho ku manywa y'ihangu yari mu mirimo yo mu rugo yo kwita ku bana be kuko benshi bari mu biruhuko nubwo nari ngiye mu kazi tutari dusanzwe tuziranye yanyakiriye nk'umuntu dusanzwe tumenyeranye mu kiganiro twagiranye yambwiye ko bitamworoheye gufata icyemezo cyo kwiyamamaza kuko n'umugabo we yumvaga ari amahirwe atabageraho ndamubwira ndashaka kuzajya kwiyamamaza gutanga kandidatire yanjye nka umudepite abanza gusa nawe atabyumvise neza akumva ni ibintu birebire bit- bitari ku rwego rwacu ahari ariko umwereka ingero nyinshi z'ahantu byagiye bishoboka ndabwira nta muntu watinya ata- atagerageje mu burasirazuba twari mirongo ine na batandatu bashakamo batandatu umunsi umwe wabaga bagizemo ubwoba cyane cyane ko benshi babaga ari n'abamama batuye i kigali n'abasanzwe mu nzego z'ubuyobozi baba muri za njyanama z'uturere yewe nta n'imwe nabagamo nari mwarimukazi ibereye inaha kayonza musabye imana kandi yatubwiye ko hari ababanje kumuca intege harimo bake bo mu muryango we n'abandi baturanye bumvaga kuba depite bisaba kuba wari usanzwe ukora imirimo ya politiki nubwo hari abamuciye intege ariko we yanze kubatega amatwi ashakisha ibisabwa byose nawe ajya guhatana nk'abandi tuganire yambwiye ko umunsi atazibagirwa ari uwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangarije ibyavuye mu matora y'abagore nawe akiyumva basomye rero izina ryanjye numvise ikintu kinyuzemo namuhamagaye none baransomye ati ati mbwira ati ndebe kuri webusayiti ati ndebe kuyiheca noti ndamubwira rijya kuri rba nahise mpamagara abana banjye ndababwira nti, muzi yuko basomye mu bantu bemerewe kujya by'agateganyo kujya mu nteko ishinga amategeko bariyamiriye ibintu byari urujya n'uruza rw'amatelefone igihe kinini nakimaze mu kutumva neza ibyo bintu bibaye ntabwo nzi ubu ngubu uko bimeze ntabwo ndabyumva niba nzimuka si mutangiye guhindurirwa izina kwitwa honorable ibyo bintu byo byo ni babi ari ibintu bidasanzwe ku buzima bw'umuntu
nibyo nibyo urabitekereza rimwe na rimwe ukumva uranatinye n'ubu rero barampamagara honorable depite biki nkavuga ko mube muretse ntabwo ndabirahirira ndacyari ritiya mwarimu duturanye muziranye musabye imana yumvikanisha ko nubwo imirimo mishya yatorewe izamwinjiza mu buzima bushya ariko asobanura ko azaharanira ko uwo asanzwe ari we turahinga dutuye mu nkengero z'isantire nibyo ariko njyewe mfite n'imirima turahinga ubwo se koko hasi umutaha urumva nareka guhinga ngo mbaye depite ahubwo noneho ngira ngo ngomba no kubikora cyane kugira ngo n'abaturanyi banjye babone yuko ari umurimo ufite agaciro ndiridiya ndacyari umugore wa runaka ndacyafite inshingano z'umugore mu rugo lidiya musabyimana igaragaza ko ikintu yumva azashyira imbere namara kugera mu nteko ishinga amategeko ari ugushimangira ko umuryango wabaho utekanye ngewe ikintu mba numva nshyize imbere cyane cyane ku umutekano w'umuryango umutekano w'umuryango numva ari ikintu kubera ko maze iminsi mu banyeshuri ibibazo byinshi baba bafite babishingiye ku mutekano muke wo mu miryango yabo mba numva nzareba cyane cyane bene ayo mategeko avuga ku mutekano w'umuryango kuko umuryango utekanye uranarya ugahaga umuryango utekanye abana bariga umuryango utekanye numva ibintu byinshi bigenda neza umuryango utekanye cyane cyane numva aricyo kintu ese ni nka hobi yanjye uyu mugore aje yiyongera ku bandi bagore mirongo itanu batowe muri manda ya yumbi bibiri na makumyabiri na kane bibiri na makumyabiri n'icyenda komisiyo y'igihugu y'amatora iherutse kugaragaza ko muri iyi manda abagore bangana na mirongo itanu n'umwe mu gihe abagabo ari makumyabiri n'icyenda ujanishije abagore baba mirongo itandatu na batatu n'ibice mirongo irindwi na batanu mu gihe abagabo ari mirongo itatu na batandatu n'ibice makumyabiri na bitanu ubwiyongere bw'umubare w'abagore mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite akenshi uterwa no kuba abagore barashyiriweho icyiciro cyihariye cy'abagize nibura mirongo itatu ku ijana by'abagore aba biyongeraho abatorwa hagendewe mu mitwe ya politiki babarizwamo nk'uko biteganywa mu itegeko nshinga ku myanya yose y'ubuyobozi bw'igihugu ko hagomba kugaragaramo mirongo itatu ku ijana ni kenshi abagabo ndetse n'abagore bamwe na bamwe bakunze kugaragaza ko mirongo itatu ku ijana ikwiye kuvaho kuko abagore nabo bateye imbere kuko batagezwa nka basaza babo yaba mu mashuri cyangwa mu mirimo hari abavuga ko ubwo bahawe uburenganzira bungana bose igihugu cyahagarika ibyo kubashyiriraho umwihariko asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika abakunzi b'ikiganiro kombo taxi umwanya n'irwanyu
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
aho nakubwiriye iwe ndi muri taxi kandi nataye pasiporo yanjye basi mbabarira mvugiye hejuru mugabo nyine urumva we n'uri kutari kuranyumva Eee none ntumva ko nacanganikiwe nta bintu by'imikino ku mupaka ariko wowe wibaza ngo hari icyo bibabwiye yuko nama ndahaca minsi yose ngiye gukora ibugu ntibashobora kundeka ngo ndengane atacyangombwa nerekanye none njabuka gute ata pasiporo mfize kandi ndazi umuntu yanyibye pasiporo yanjye ntari kure yanjye uyazi nshobora kubikubwira ngo nyine ninashika ahantu nshobora kuvuga nisanzuye ndaza kukubwira uri bulungi madamu reka nihanganiye agaturanye itabona umuntu amayamagara haro eje bareko andi bulungi mpozi ko gwe eyi ndi mu motoka ndi mu kutwala nikugenda ku mupaka eyi okay sawa eyi musawe mugenda ku bantuuse sawa leka nkulebe see you soon narindabizi neza ko ari umushoferi yantwaye pasiporo yanje wakoze kwihangana madamu reka tweyongereyo n'olugendo lwaffe okunda ihe ndirimbo basi nkuteremu akalirimbo tugende oli mukuwulira music mpola mpola kugira ngo leke kulambiwa byataali emize endirimbo gyokunda oya najo
hanali abapolisi nano sanakundi n'obundi bali muli kukontroli z'emmotoka wiriwe shofe ndi bulungi afande muri muti afande watwereka ibyangombwa by'ino tagisi nabikwereka afande mereza hano shefu rindira gato madame ntabwo biba byemeye gusohoka mu modoka hano kuri bariyeri ya polisi koko shefu ni ikintu nashaka kukubwira ni ukuri genda abangamiwe ubuzima bwanjye buri mwirinde ni ukuri kandi n'akarere kose karabangamiwe aha genda abizi yuko eh, ntacoroshe iki tuzi unsobanure neza madame mutegeza kumufata uyu mushoferi ni uwa seruganda ni umutasi akorana na baba baroberi ya migwi y'abagizi ba nabi ntubizi yuko aribo batera umudugararo ngaho iwanyu yananyibye pasiporo yanjye kandi ndabizi neza yuko nta kindi agiye kuyikoza atari kuyiha umuroberi ibyo uvuga ni ukuri madame ubifitiye gihamya namwiyumviye neza kuri telefone ariko aravugana n'abaroberi muri rwa rurimi rw'iwabo ntabacike ni akazi kanyu shove sohoka muri iyo tagisi shyira amaboko ku mutwe Geze guta fandi.
fukamaho ngaho ugeze vuba nikoshya ndakubaza izo nyeshyamba urimo kwinjiza ziri hehe ndakubaza ukorana nandi wowe abagizwe nabi n'ubu ni abarenza afande nsubiza njyewe nabonze afande ndiye ndi umushoferi pe afande ndo- ndiye ntwara takisi nta kindi shefu ariko arabesha raba ahubwo abandi baze bagufashe mumufate ni umutasi ndabizi A- ariko madamu kubera iki uri kunshyiraho ibyo binyuma byose afande uyu mugore arimo kumbeshyira njyewe nabagizi ba nabinzi to niwe namagara bosi wange byose arabibasobanurira njyewe ntwara takisi nkumviriza ibyo ariko umva arakubwira madame shefu nyorohera nkora akazi kanjye sibyo uba uhagaze hirya gatoya ariko ashaka Oya, uba kukubera uhagaze hirya gatoya niko musore Eh? niba uri umushoferi koko wakabaye ufite ibikuranga bihamya ko ukora kano kazi kawe koko nta karita ugira afande ndabifite biri hariya muri takisi yanjye afande ndabifite byose Mpereza ibyangombwa byawe.
afande sikurimba byo nabi bino bijyudde n'uyu mukazi byari mu kogera nze sibimanyi ibyo byo nibyo mu kuvuga ntabyo nzi okay Okay, ndabona ari wowe kuri ino karita koko hanyuma se kuno mudamu avuga ko hari abantu mwavuganye kuri telefoni ni bande afande ni umushoferi mugenzi wanjye yambuye ko yatoraguye pasiporo y'umugore w'i rusange muri gare ngo ngo ngwiki pasiporo higo Eh, hajya hose n'ibyo mwariko muravuga nibyo twarimo kuvuga ariko se madame sabwe sabwe ni ukuvuga ko wahise umushinja kandi utanasobanukiwe n'ibyo yavugiye kuri telefoni nukuri mumbabarire ndasabye ikigongo urumva nataye pasiporo yanjye hanyuma nca ndihutira nyene ku- kwagiriza uyu mushoferi wa seruganda nibaza ngo niwe yayitwaye shefu nsabira uyu mushoferi dusubire inyuma tuje kuyitora muzoba mukoze shefu akira ibyangombwa byawe urakoze afande wihangane rwose nta kibazo afande nawe murakoze umva rero madamu Sabwe.
dore wihaye gushinja n'umushoferi binyoma mu gihe we yikora akazi ke neza mu mutuzo ubu ngiye kubareka ari mwebwe mwivuganira ntiyemera kugufasha gufashe urabona ibibazo wari umutayemo kandi ari umuntu w'umwere
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba Kwenye radio, voix d'Amérique.
ejo rya amerika ubu naho tubandanize ku kiganiro bungabunga iki ubuzima cyumweru muri bungabunga ubuzima turungurana ubumenyi ku kamaro k'ibyishimo mu mibereho myiza yawe inzobere mu bijyanye n'ibyishimo akaba n'umwanditsi w'ibitabo dr alphonsus obayiwana aradusangiza uburyo bwe bwihariye bwo gupima ibyishimo ikindi ikiyobyabwenge gikorano kirimo kwangiza urubyiruko muri sierra leone naho nigeria yo irimo gukaza ingamba zo guhashya kanseri y'inkondo y'umura izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none ndabasuhuje ndi Eugenia Mukankusi mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima akayamvugo ngo wihangayika ishime ibyo ni ukubera ko kwishima bidatuma wumva umerewe neza gusa ahubwo binagira ingaruka nziza ku buzima bwawe muri raporo iheruka y'ikigo Gallup World ku nshuro ya karindwi yikurikiranije Finland yagumye ku mwanya wa mbere nk'igihugu abagituye bishimye kurusha abandi ku isi ku mugabane wa afurika libiya niyo iyoboye igakurikirwa n'ibirwa bya morisi inzobere mu buvuzi zivuga ko ibyishimo ari ingenzi ku budahangarwa bw'umubiri ku mutima wawe kandi byanagufasha kurama igitwenge rero ni kimwe mu bigaragaza ibyishimo ni kangahe ujya useka mu gihe igitwenge ari imwe mu marangamutima y'umubiri azamurwa n'ibyiyumvo runaka inzobere mu buvuzi zivuga ko kigira umumaro w'ingenzi mu kuzamura ubuzima n'uburame
Chibale Mukobe ni inzobere mu by'imitekerereze ya muntu akorera mu kigo Serenity Wellness Center cy'i Rusaka cyibanda ku bujyanama mu by'imibereho kikanafasha ababaswe n'inzoga n'ibiyobyabwenge arabwira ijwi rya Amerika ko guseka bifite inyungu nyinshi ku buzima bigabanya imisemburo ya cortisol itera umuhangayiko bikongera imisemburo ya endorphins iyi ikaba ikora nk'uburyo karemano bwo kugabanya ububabare ari nako biruhura umubiri
binafasha kandi mu kongera ubwirinzi bw'umubiri wawe aho byongera ikorwa ry'abasirikare b'umubiri bafasha mu kurwanya zimwe mu ndwara ubushakashatsi ku buvuzi bwagiye bukorwa uko imyaka ishira bwerekanye ko igitwenge gitera ingirangingo zo mu mutima kwaguka bikongera imitemberere y'umwuka mwiza wa ogisijene mu mubiri icyakora igitwenge buri gihe ntigisobanuye umunezero Rachel mukombwe sedat umuganga akaba n'umuyobozi w'ikigo Reveal to Heal yabwiye ijwi rya Amerika ko umunezero ari ukugira ibyishimo ukunyurwa no kumva umerewe neza
iyo tuvuze igitwenge umuntu ashobora guseka umwanya uwo ari wo wose yaba anezerewe cyangwa atanezerewe ashobora guseka aha birashoboka cyane kujijisha ukerekana iyo mimerere mu by'ukuri idahari ngarutse ku rwego turimo nk'abavuzi nabonye abantu baseka igihe bari mu ruhame bakamwenyura ariko twaba turi mu biro byacu turimo tubaganiriza bagatobora ko nta munezero bifitemo
umunyarwenya emmanuel musaka avuga ko yifashisha ubuzima yanyuzemo agasetsa abantu avuga ko igitwenge cyamufashije kwigobotora ukwiheba inshuro nyinshi bamwe mu batuye rusaka vuba ahubwo barebaga umukino wa rugby ibi nibyo bavuze ku gitwenge
ngewe nkunda guseka oh yego ndabikunda Ah, njyewe guseka mbifata nk'isano mbonezamubano cyangwa se igikorwa mbonezamubano gifungura ugushyikirana kigashimangira imibanire byaba gutera urwenya n'inshuti cyangwa se kuryoherwa n'agafilimi gasekeje uri hamwe n'abanywanyi igitwenge gituma abantu bashyikirana kandi kikarema ibihe bitazibagirana
mu gitabo reclaiming the sacred ubushakashatsi bwerekana ko mirongo irindwi ku ijana by'abantu babayeho mu bukene bukabije ku isi banyuzwe n'ubuzima bwabo ni mu gihe ku bakire iyo mibare iri hejuru gato ya cumi na karindwi ku ijana gusa none se wowe ushimishwa n'iki igitwenge kikugiraho izihe ngaruka ibi ni bimwe mu bisubizo
Lavoro, mi, mi sentiro en l'aise avec ma famille.
ubwanjye icya mbere ni ukugira amahoro mu muryango buri munsi iyo ntashye imuhira ikibazo cyanjye cya mbere ni ukubaza niba umuryango umeze neza umugore wanjye n'abana niba buri kimwe kigenda neza ibyo ubwabyo ni ibyishimo iyo numva ntishimye ngerageza kutigunga ahubwo nkaganira na mugenzi wanjye cyangwa inshuti nkababaza ibibazo ku byiyumvo byanjye muganga alphonsus obayuwana niwe washinze kandi anayobora umuryango triple eight project ni umwanditsi w'igitabo the happiness formula a scientific ground break approach to happiness and personal fulfillment tugenekereje mu kinyarwanda inzira y'ibyishimo inzira nshya ishingiye ku buhanga bwa siyansi kugeza ku byishimo no kunyurwa Happiness has various definitions.
ibyishimo bifite ibisobanuro binyuranye ariko ndabyita kumva unezerewe hari amoko abiri y'ibyishimo ubwa mbere byitwa hedonia ibyo ni bya byishimo by'umwimerere ugira nk'iyo uri gufata ifunguro ukunda cyane urimo kunywa divayi ikunyura twese nk'ikiremwa muntu mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina iyo urimo kurangiza ibyishimo ugira nibyo hedonia nyuma haza edaimonia aribwo bwa bwoko bwa kabiri bw'ibyishimo byo ni ibyishimo byuzuye kurushaho ni ya myumvire ufite mu buzima muri rusange hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa ku byishimo tuzi ko abantu bishimye barama kurusha abatishimye abantu bishimye bagira ibipimo byiza byo gutembera kw'amaraso mu mubiri aha simvuga ko ibyishimo bizakuvura umuvuduko ukabije w'amaraso ahubwo ndavuga ko muri rusange abantu bishimye bagira ibipimo byiza by'umuvuduko w'amaraso abasirikare b'imibiri yabo bakora neza icyizere ukigabanyije n'inzara bingana n'ibyishimo ubaye uzi igipimo cy'icyizere cyawe ukamenya n'inzara yawe urabigabanya ugabanya igipimo cy'icyizere cyawe n'igipimo cy'inzara yawe ibyo bikaguha igipimo cy'ibyishimo byawe aricyo bita igipimo cy'ibyishimo bwite ibi nahuye nabyo kuko maze igihe nkora ubushakashatsi ku cyizere kuva nkiri mu ishuri ry'ubuganga
radiyo ijwi rya amerika ni ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri mikoro no mu buhinga bw'ibyuma mwari kumwe na diane ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabike bantu wenda bifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha